iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanye mwabonye butandukana muri kumwe na thomas kamirindi mu karere ka kisoro muri uganda muradukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora voice of muhabura mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u burundi ntibakiriye kimwe amajwi y'agateganyo seni yatangaje ejo intsinzi si intsinzi y'umugambwe senari defudede n'inshuti zawo gusa ni intsinzi y'abarundi bose ni intsinzi ya demokarasi n'abayemera bose mu burundi muri afurika no ku isi yose general major evariste ndayishimiye ni kandida w'ishyaka cndd fdd riri ku butegetsi mu burundi niwe watsinze nk'uko seni yarayibitangaje ishyaka cnl ryo ntibibyemera amategeko arategekanya iyo umuntu atanejejwe n'ibiharuro byashyikirijwe ategeka uko bigenda tuzikurikira inzego zibijejwe kugira ngo kandi nk'umugambi wa cnl turiko turabitunga umuyobozi w'ishyaka cnl rya gaton rwasa wabaye uwa kabiri mu majwi y'agateganyo ni mu kanya mu makuru y'ibiyaga bigari yibanda ku matora yo mu burundi n'ibyayavuyemo mbere y'aya makuru yo mu burundi ariko n'amatora n'ibyayavuyemo tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na fidel niyongabo urakoze thomas amakuru yo hirya no hino ku isi tuyafite muri aka kanya duhereye ku yerekeye afurika aho muri somaliya aho indege itwaye imfashanyo mu gisagara ca kansadere mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu yarashwe n'abagwanyi b'umugwi al-shabab ku munsi wa mbere abo bagwanyi bakoresheje inkoho zikomakomeye mu kugerageza gukorora iyo ndege igihe yariko yegereza ikibuga c'indege c'ukururukirako yarigeze ku birometero biri hagati ya bitanu n'indwi umuntu avuye ku kibuga c'indege yari igiye kururukirako igihe yaraswa n'abagwanyi b'umugwi al-shabab ibaba rimwe n'igice cya nyuma byayo byarononekaye yamara yarashoboye kururuka neza ntawakomeretse yamara ibitoboro bibiri by'insoro byarashobora kuboneka kuri iyo ndege kubw'umukuru w'igisagara cya kasandere iyo ndege yari yakodeshejwe n'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu onu rijejwe ibifungurwa pam yari itwaye ibifungurwa bigenewe abapfasoni n'abana mu gisagara cya kasandere ikibuga c'indege co muri ico gisagara kigenzurwa n'inteko za leta ya somaliya hamwe n'inteko z'igihugu ca etiyopiya zifatanije n'inteko z'umuryango w'ubumwe bwa afurika mu ntango z'uku kwezi iyindi ndege itwaye imfashanyo mu gisagara ca baradal mu bumanuko bushira uburengero bwa somaliya yarakorowe abantu batandatu barimwo abanyasomaliya babiri n'abanyakenya bane barahasize ubuzima hari ku itariki zine z'ukwezi kwa gatanu tukiri muri afurika abasirikare b'ibihugu vya cote d'ivoire na burkina faso bakoreye hamwe ibikorwa vya gisirikare ku ntagondwa z'abayisilamu zikorera hafi y'urubibe ivyo bihugu bisangiye zihisha bikekwa ko ari intagondwa z'abayisilamu umunani zifata abandi cumi na bane nk'uko vyatangajwe n'igisirikare ca cote d'ivoire ku munsi w'imana burkina faso n'ibihugu bihana imbibe vya mali na niger mu karere ka sahel mu burengero bwa afurika biriko birwanya intagondwa z'abayisilamu zikorana n'umugwi al qaida na leta ya kiyisilamu iyo migwi yarongereje inguvu zayo kandi iriko iragura ibice ikoreramwo igihugu ca cote d'ivoire gifise ubwoba bw'uruhagarara n'ubwicanyi vy'iyo migwi bishobora gutandukira ku butaka bwacu burkina faso cote d'ivoire na niger vyatanguye gukorera hamwe ibikorwa vya gisirikare ku itariki cumi n'imwe y'ukwezi kwa gatanu abasirikare ba cote d'ivoire bagera ku gihumbi bari muri ivyo bikorwa tukiri muri cote d'ivoire abana ibihumbi n'ibihumbi bambaye udufukamunwa barasubiye ku mashure ku munsi wa mbere mu gihugu cote d'ivoire nico gihugu ca mbere co mu karere ko muri afurika mu burengero gisubiye kugurura amashure inyuma y'uko yugawe mu kiringo c'amezi abiri kubera ikiza c'umugera wa corona cote d'ivoire ifise abantu ibihumbi bibiri n'amajana atatu na mirongo irindwi na batandatu bemejwe ko bafise umugera wa corona yamara abategetsi b'ico gihugu barishimiye ko abanyeshure bashobora kwigira hamwe atangorane inyuma y'uko hafashwe izindi ngingo kurushiriza zerekeye isuku bamwe mu banyeshure batangaje ko bari bafise ubwoba mu ntango yamara inyuma y'uko babonye ko ingingo zijanye no kwikingira zubahirijwe ubwoba bwaciye buhava bisa n'uko ibihugu bibanyi vya cote d'ivoire izokurikiranira hafi ingingo y'ico gihugu yo gusubira kugurura amashure kugira birabe niba idashobora gutuma ibitigi vy'abandi umugera wa korona vyiyongera abategetsi bo mu bushikiranganji bujejwe indero muri cote d'ivoire bamenyesha ko batafashe iminenegwe ivyerekeye iyo ngingo bavuga ko bategerezwa kubona ko abanyeshuri baheraheje amashuri yabo
fidel niyo ngabo urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye nyine ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari nk'uko rero twabivuze mu ngingo z'ingenzi yibanda ku matora yo mu burundi n'ibyayavuyemo komisiyo y'amatora seni yo mu burundi ejo yatangaje amajwi y'agateganyo yavuye mu matora yo mu cyumweru gishize ivuga ko kandida w'ishyaka cndd fdd riri ku butegetsi general major evariste ndayishimiye yatsinze itora ry'umukuru w'igihugu akurikirwa na gaton rwasa w'ishyaka cnl mugenzi wacu eloge wirikaneza yaduteguriye inkuru irambuye cndd fdd 64,99% iprona 1,03 unitiye claver kazirise umukuru wa seni igihe ariko adondagura ko abaroye mu matora bigenga n'imigambwe barushanijwe umukandida w'umugambi uri ku butegetsi sndfdd general evariste ndayishimiye niwe aza imbere mu y'umukuru w'igihugu afite amajwi mirongo itandatu n'umunani ku ijana n'ibice mirongo irindwi na bibiri akaba yatowe n'abantu bagera ku miliyoni zitatu ibihumbi mirongo umunani na bibiri n'amajana abiri na cumi umukurikiranye agaton rwasa w'umugambwe senere afite ibice mirongo ibiri na bine ku ijana n'uduce cumi n'icenda akaba yatowe n'abanyagihugu umuliyoni n'ibihumbi mirongo umunani na bine n'amajana indwi na cumi na babiri umugambwe w'abadasigana iprona uza mu kibanza ca gatatu ukaba waronse igice kimwe n'uduce mirongo itandatu na tune kw'ijana abawutoye bakaba ari ibihumbi mirongo irindwi na bitatu n'amajana atatu na mirongo itanu na batatu abandi bakandida bose bane basigaye bafite ibice biri hejuru y'ubusa ariko bidashika kuri kimwe amatora yitabiriwe ku bice mirongo umunani n'indwi ku ijana n'ibice mirongo irindwi na kimwe ku barundi imiliyoni zine n'ibihumbi amajana ane na mirongo umunani na bane n'amajana icenda na mirongo ibiri n'umunani batoye abari bariyandikishije bose hamwe ni miliyoni zitanu n'ibihumbi ijana na mirongo itatu n'amajana ane na cumi n'umunani abashinga amateka mugambo uri ku butegetsi naho nyene niwe ufise benshi kurusha iyindi migambwe waronse mirongo irindwi na babiri seneri itahukana mirongo ibiri n'indwi nayo iprona yarogojwe umwe rudende umukuru wa seni imbere yo gushikiriza ibitigiri vyerekana uko amatora yagenze yabanje kugira bashimiye umurwi seni urakenguruka kandi uremeza ko uruhara rwa leta n'inzego zayo rwabaye ntangere mu kugira ayo matora abe meza nk'uko bitegerezwa twoshimira kandi imigambwe ku kungene kuva mu ntango yakereye cane ano matora maze ikitaba igihe cose bikenewe kandi tukama tuyaga duhuza turayiteye intege birerekana ko intwaro rusangi turiko turubaka mu gihugu cacu iri kwishinga imizi uko bukeye uko bwije abandi twokwemeza ko batanze intererano iboneka ni amashyirahamwe yigenga hamwe n'amashengero turabashimira cyane ku kwitanga mwerekanye mu kwigisha abenegihugu mu ntumbero yo kugira abaje mu matora batekanye birinda kujana nyabahururu bazi gusobanura icyatsi n'ururo batahukiwe ku burenganzira bwabo nk'abenegihugu turashimira kandi bene wacu mva makungu baba ngaha iwacu muri kino gihe hateye ikiza c'ingwara cabujije ingendo mu makungu mu kuba barabonye ko bikenewe nk'inshuti n'abagenzi kudufasha urubanza ruhambaye rw'amatora mu kuza kurorera ingene rugenda mwabaye ivyabona vy'igikorwa abarundi baranguye murabivuga uko mwabibonye mubwire abandi ko uburundi buriko burakomeza intwaro rusangi kandi buteye ku ntambwe ishimishije n'aya matora leta n'abanyagihugu aribo bihararanze mu kuyategura abaseruka ibihugu vyabo mu burundi bari bagiye mu birori vy'uyu munsi vyabereye mw'ihoteli iri ku nkengera z'ikiyaga tanganyika kubwira ibitigiri vy'ubwoko bikwiriye mu nama nshingamateka nk'uko ibwirizwa nshingiro ribivuga hategerezwa kuzokongerwamwo abandi bashingamateka mirongo ibiri n'umwe bo mu bwoko bw'abatutsi hamwe n'abatwa batatu imigambwe ya iprona sndfdd na senere nizoje hamwe kuva kuri uyu wa kabiri kugira ngo ibatore abo batutsi agatonwa rwasa yari asanzwe ari cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka n'ubu yatowe mu bashingamateka co kimwe na gaston sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu eroje urikaneza ijwi rya amerika ku mwanya w'umukuru w'igihugu cy'uburundi abakandida mu matora yo mu cyumweru gishize bari barindwi bakiriye bate amajwi y'agateganyo cnl ya kabiri ivuga ko yibwe muri upro nabo ni iya gatatu barashima mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru aratubwira ibindi umugambi uri ku butegetsi mu burundi cndfdd ari nawo watahukanye ikibanza ca mbere mu matora y'umukuru w'igihugu ku bice mirongo itandatu n'umunani n'uduce indwi kw'ijana uvuga ko ushimira umugwiseni wateguye amatora ingene wavyifashemwo mu gutunganya amatora uwo mugambwe wemeza ko yabaye meza uvuga ko bitari vyoroshe gutegurira rimwe amatora atatu hari mukuru w'igihugu ay'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine uwo mugambwe urakeza umukandida wawo evariste ndayishimiye umusaba kuzokora uko ashoboye kose kugira ngo abarundi bose babeho mu ituze bongere biteze imbere mu gihugu c'abibarutse uwo mugambwe uti turi kumwe byose birashoboka evariste ndayishimiye umukandida w'uwo mugambwe avuga ko intsinzi yiwe ari intsinzi y'abarundi bose akavuga ko agiye kubaka uburundi bushasha intsinzi si intsinzi y'umugambwe sena dfdd n'inshuti zawo gusa ni intsinzi y'abarundi bose ni intsinzi ya demokarasi n'abayemera bose mu burundi muri afurika no ku isi yose turashimira imigambwe twahiganwe ko yagerageje kwihanganira abo badahuza ivyiyumviro bakigenza neza mu kwigisha abarundi ivyo biyumvira kugira ngo umurundi wese ashobore kwerekana ikiri ku mutima atagitsure amatora akaba yagenze neza muri rusange tubipfurije kubandanya ingendo ya demokarasi mu kwemera ingingo yose abarundi benshi bashinze intsinzi y'umugabo cndfdd ni intsinzi yabo nabo nyene kuko nzotunganiriza abarundi bose kandi nariyemeje kubabera umusuku nicyo gituma subiye kwemerera abarundi ko nzobumviriza bose ntaravye nkunzi kugira ngo banterere ivyiyumviro vyubaka igihugu ku neza ya bose ahamagarira abarundi kuguma bafatanye mu nda impunzi nazo zahungiye mu bihugu bitandukanye gutahuka kubaka igihugu umugambwe cndfdd uhamagarira abarundi bose kubumbatira amahoro n'umutekano kugendera mu bwitonzi no mu gusoneranira mu butandukane bw'ivyiyumviro ntihagire abikekana canke ngo bagenzanye ngo uyatoye umugambwe uyu canke uriya nibagume basangira kabisi n'agahiye vyamye biranga uburundi ni muri iyo ntumbero dusubiye guhamagarira abarundi bose bacitwa impunzi kwikurako ico ceyi bumve ko uburundi ari igihugu cabo batahe tucubake kuko niyo mpetso yacu umugambwe cndfdd ukaba kandi usaba abarundi bose mu gushigikira indongozi bitoreye boguma bafatanye mu nda bagize urunani rw'intamenwa mu kubumbatira amahoro n'umutekano aya matora natubera ikimenyetso c'ubumwe ntihagire uwukindaga uwundi canke ngo yigunge umwe wese nasabikanye n'abandi utwo afise gutyo ubu umunezero w'abantu ca gatatu n'amajwi angana n'igice kimwe n'uduce dutandatu kw'ijana wamaze kugira ico ushikirije abere gashatsi atwara uwo mugambwe mu itangazo ryiwe atangura keza umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi ku ntsinzi yatahukanye umugambwe iprona wongera koko amatora y'abarasi usaba umukandida evariste ndayishimiye ko yobandaniriza ngaho maze intwaro ibereye ishinga imizi mu gihugu gasito sindimwo umukandida w'uwo mugambwe iprona arashima nawe nivyabuye mu matora agashimira abadasigana aribo banywanyi b'umugambwe wiwe bamutoye asaba abarundi kuguma batekanye uwugiye kuba umukuru w'igihugu nawe evariste ndayishimiye kwihatira ku guteza imbere igihugu naho biri uko umugambwe senele waronse ikibanza ca kabiri n'amajwi ari ku bice mirongo ibiri na bine n'agace kamwe ku ijana uragaye ivyatangajwe na seni uwo mugambwe uvuga ko ufise ivyemeza bikwiye ko ari wo watahukanye intsinzi ukavuga ko wibwe amatora agatogwasa umukandida w'uwo mugambwe amenyesha ko yiteguriye kwitura inzego zijejwe gutatura amatati y'amatora ariyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ico bikoze yavuze ko hakiri kare kugira ngo agire vyinshi ashikiriza bitekanijwe ko ibiharuro vyatangajwe na seni bizorinda kwemezwa na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo bibe ntabanduka aho niho uzoba atashimye vyavuye mu matora azoca yitura inzego nk'uko itegeko rigenga amatora ribivuga Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika turakomeza ku makuru y'amatora yo mu burundi n'ibyayavuyemo ishyaka cnl ryabaye rero irya kabiri mu majwi y'agateganyo muri ayo matora yabaye mu cyumweru gishize haba ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse no ku matora y'abadepite iri shyaka riratera utwatsi ibyo seni yarayitangaje mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriye n'umuvugizi wa cnl terence manirambona uvuga ko bagiye kwitura urukiko twebwe nibyo twabyumvise mu gutegura amatora batangaje ariko kandi byadutangaje rwose kuko twabonye kumwe n'amatora yagenze amatora itariki mirongo ibiri yarambwe n'ibi n'utunenge twinshi cyane kandi dukomakomeye kwerekana neza yuko abantu batashoboye gutora bigenza mu mwidegenzo umuganga usa neza ashoboye gukurikirana mu mwidegenzo hisizwe amategeko ko amatora karagenda kenshi rero usanga n'ibiyavamo bica biza tutabona neza iyo byazananye bitisunze ishaka ry'umunyagihugu kuko hari ku bintu amajwi avuga ukuntu akura iriya nawe akavuga ibiyava na biriya urumva yuko ibiyavamo bigahita bigira amakenga menshi cyane ikintu none mugiye gukora ni ikihe muri iki gihe amategeko arategekanya iyo umuntu atanejejwe n'ibiharuro byashyikirijwe ateye uko bigenda tuze kwitura inzego bijejwe byazo kandi nk'umuganga yateye ko turabitunganya tuzabikora twisunze ikiringo amategeko ategekanye mu gihe sentare ijejwe gukurikirana ibyerekeye amatora itobuzuriza itobashiraho mushaka umugambi mufite n'uyuwe twaba tuyirengera karimbi kuko twe tuzoyiha ivyemezo dufise hanyuma nawe ndazi gafite uko itunganya akazi kayo urebe kwimubwira ko ibyo gufata ingingo iyi n'iyi yanye tuba turenze numva ko turenze akarindi kuko icyo gihe nikiragera nibaza gusa tubasaba ko bazofata akanya yuko ibyo tubashyize babyiga bakabiha bice hirya n'ino maze ukuri kukaja aho kwateza kuja ataduhenga mubwira iki abantu baba bibaza ko mu gutemera amatora muba mubaye nk'ahandi hose cyane cyane mu ntara ya afurika aho uwatsinzwe kenshi na kenshi atemera ko yatsinzwe ibyo siko biri kuko tuzokwerekana ibyemeza dukanze amatora tuzovyerekana ko rero si ukwanka gusa buri umuntu yanke ariko ni uko dufite ibyo turiko turishimikiza kugira ngo twerekane ibyo byose bitagenze neza bigatuma amatora ibiharuro byavuyemwo bitaba by'ukuri nta kuntu umuntu iyo bavuga ko amatora agenze neza tukumva abantu bacu bariko baragirirwa nabi nibo tuzobereka hirya no mu gihugu bariko barahihitwa urumva nta kuntu umuntu wese atsinda amatora ashagaruka aze gufata nabi no gukubita no kubomora ingoro z'umuganga bahiganwe kandi koko aba azi neza ko yatsinze biciye mu nzira itomoye umukandida w'umugambwe ipona uh, vice perezida wa mbere gaston sidimwo ya umugambwe w'ibaronse ikibanza ca gatatu yakeje umukandida evariste ndayishimiye yatowe akaba ata kintu na kimwe yavuze cerekeye amahinyu yabaye mu matora keretse ibyo yise akaburungu canke agakwabo aho muhavuga ko ikimwe oya ni uburenganzira bwiwe kuko ko yabibonye afite ko yabibonye ni uburenganzira bwiwe kuko yahiganwe ibyo kumbure yabonye ku rubuga byaramuhimbaye bimuhimbayiza n'ibisanzwe mani irambona terence umuvugizi umugambwe senere murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radiyo ijwi ry'amerika umugambwe uri ku butegetsi mu burundi cndd fdd niwo rero wemejwe ko watsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abagize inteko ishinga amategeko amatora yabaye mu cyumweru gishize umugambwe cnl waje ku mwanya wa kabiri amajwi y'agateganyo seni yaraye itangaje ese abanyagihugu bo babona aya matora ashobora guhindura imibereho yabo ya buri munsi ni inkuru ya radiyo ijwi ry'amerika yafashijwe n'abanywanyi bayo mu burundi turayigezwaho na desire hatungimana uri i kigali mu rwanda imbere y'uko hatangazwa ibitigiri by'ifatakibanza by'ibyavuye mu matora urujya n'uruza mu gisagara cya bujumbura igihe cy'isaha icyenda zo kuri uwa mbere rwasa n'ubwo ku masaha y'igihe cy'isaha cumi na zibiri z'umugoroba abantu bariko baranyaragasa baja ku gituro c'amadokari atahana abantu hagati mu makaritiye mu gihe kuri ico gituro ubutunzi arindiriye kurindira imodoka yahora hamara amasaha abiri mu masaha yo ku mugoroba kuva isaa cumi na zibiri kuri uyu wa mbere imodokari kugira yuzure byafata umwanya muto cyane ukaba nkako aho isoko ryacu ryaciye ku mabarabara atandukanye yo mu gisagara amaduka yari yugaye ari menshi hakiri kare umwe mu baraheje kugaragaye n'isoko ryacu atifuje ko afata amajwi ku mvu z'umutekano wiwe yasigaye ko batashe kare kuko atawuzi ibiza gukurikira ubundi nyine yavuze nk'uko ati byoba byiza twegereye imihana hakiri kare abanyagihugu batarumva uwatsinze abafata ingendo ziva mu gisagara cya bujumbura ku gituro cyo kuri kotebu nabo bari bagabanutse ayo masaha y'inyuma y'umuhingamo wari kaja mu ntara ya muramvya nawe nyene yasiguriye isoko ryacu ko vyoba vyiza bugorovye yashitse mu nzu kuko atabuze biza kwaduka mu mash- mu mishamirano imaze iminsi hagati y'abari mu mugambwe CNDD-FDD n'abari muri SNL kukaba nkako uyu mukenyezi wo mu ntara ya Cibitoke aho baheruka gutemana n'imipanga avuga ko batorohewe muri iyi minsi agasaba uwatsinze kubakingira aha turabangamiwe bikomeye kuko nta mahoro dufise akanya n'akanya batubwira ko umusenere wese ahari ari ugupfa kwicwa twebwe tukaba tuzi yuko umugambwe umuntu aba urimwo atohohoterwa kubw'umugambwe kandi tukaba dusanzwe tuzi neza ko umuhisindada yavuze uti uwo utsinzwe ntibatsindaho uwo batwaye yuko yotwarira abarundi bose akaba se barundi ntitwari tuzi yuko abazimya b'umuriro baca baduhinduka ngo abaseneri ni gupfa none abaseneri uwo mugambwe nitwe twashizeho cyangwa tuwitabira nk'uko iyindi migambwe yitabirwa ni uko rero twebwe rero tugasaba abajejwe umutekano ni ukuri ko bogira icyo bokora abajejwe intwaro bakagira icyo bokora tukaronka umutekano kuko ntaho tufise duhungira amakuru ku bijyanye n'umutekano muke ari kandi n'abajejwe kuwucunge mu masaha yo ku munsi w'ejo ku mugoroba imodokari za kizunguzungu z'igipolisi kirwanya imigumuko zipakiye abapolisi bambaye nk'abari mu ngwano bitwaje n'ibikoho biremereye n'ibitera imyuka yokera mu maso bariko bazunguruka mu makaritiye ya jabe na nyakabiga umushikiranganji w'umutekano alain guillaume bunyoni nawe yari yagabishije abazohungabanya umutekano inyamiramabi n'aho bafashanya mu gucungira umutekano barategetswe guhasha uwo wese yogerageza kudurumbanya uwo mutekano nubwo umushikiranganji munyoni yavuze uko ntikibuza ko umutekano ubandanya utosekara mu turere tumwe tumwe kuva habaye amatora buri wa gatandatu igrenade yaratewe mu ntara ya kirundo ku mutumba kiri wo muri komine ya bugabira ikomeretsa abantu batandatu inkoho zaraye ziravuga mu ntara ya bujumbura umunsi w'amatora abantu babiri barakomeretse uwundi araborezwa igufa mu ntara ya cibitoke mu ijoro ryo kuri wa gatandatu nyene umunyagihugu avuga impamvu afise ubwoba bazanye imipanga ibiri kuko nabo bagabo bari babiri bavuga ngo abasenere bose bo muri ako gace bagomba abafise inda bose babafyoromboze ingorane kandi zihari hariho abasendede tubana bamwe bamwe bagomba bavyina bavuga ngo ngo nimutere inda abagore banyu ngo bavyare imbonerakure tuzi yuko imbonerakure arizo zene igihugu gusumba igipolisi amakuru ijwi ry'amerika ryashoboye kuronka mu zindi ntara ni uko hari abatangwe guhohoterwa kubera bagirizwa ko baratoye umugambwe senel nko kubuzwa kuvoma amazi ku banyagihugu bo muri komine rugazi mu ntara ya bubanza ahandi naho mu ntara ya ngozi abanyagihugu bavuga ko bahurikiye muri cndfdd n'abari muri senel muri komine nyamurenza babandanya gushamirana baterana amajambo bamwe bavuga ko batsinze amatora abandi bavuga ko bibwe ijwi rya amerika ryagerageje kuvugisha abajejwe intwara muri izo ntara ukuntu zizobonera umuti w'ivyo bibazo ntizafata telefone desire hatungimana urakoze noneho se umugambwe sahwanya frodebu nyakuri wo wakiriye gute ibyavuye mu matora by'agateganyo amatora yo mu cyumweru gishize mu burundi uyu mugambwe sahwanya frodebu nyakuri wari washyigikiye general major evariste ndayishimiye kandida wa cnddfdd mu matora yo mu cyumweru gishize nyine urubyiruko rwa sahwanya frodebu nyakuri ruvuga ko rwakiriye insinzi ye n'igishyika cyinshi jules manirankunda ariko ubutegetsi mu burundi cndfdd ari nawe watahukanye ikibanza ca mbere mu matora y'umukuru w'igihugu ku bice mirongo itandatu n'umunani n'uduce indwi kwijana uvuga ko ushimira umugwiseni wateguye amatora ingene wavyifashemwo mu gutunganya amatora uwo mugambwe wemeza ko yabaye meza uvuga ko bitari vyoroshe gutegurira rimwe amatora atatu hari mukuru w'igihugu ay'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine uwo mugambwe urakeza umukandida wawo evariste ndayishimiye umusaba kuzokora uko ashoboye kose kugira ngo abarundi bose babeho mu ituze bongere biteza imbere mu gihugu c'abibarutse uwo mugambwe uti turi kumwe byose birashoboka evariste ndayishimiye umukandida w'uwo mugambwe avuga ko intsinzi yiwe ari intsinzi y'abarundi bose akavuga ko agiye kubaka uburundi bushasha intsinzi si intsinzi y'umugambwe sena defudede n'inshuti zawo gusa ni intsinzi y'abarundi bose ni intsinzi ya demokarasi n'abayemera bose mu burundi muri afurika no ku isi yose turashimira imigambwe twahiganwe ko yagerageje kwihanganira abo badahuza ivyiyumviro bakigenza neza mu kwigisha abarundi ivyo biyumvira kugira ngo umurundi wese andanya ingendo ya demokarasi mu kwemera ingingo yose abarundi benshi bashinze intsinzi y'umugabo cndfdd ni intsinzi yabo nabo nyene kuko nzotunganiriza abarundi bose kandi nariyemeje kubabera umusuku nicyo gituma subiye kwemerera abarundi ko nzobumviriza bose ntaravye nkunzi kugira ngo banterere ivyiyumviro vyubaka igihugu ku neza ya bose ahamagarira abarundi kuguma bafatanye mu nda impunzi nazo zahungiye mu bihugu bitandukanye gutahuka kubaka igihugu umugambwe cndfdd uhamagarira abarundi bose kubumbatira amahoro n'umutekano kugendera mu bwitonzi no mu gusoneranira mu butandukane bw'ivyiyumviro ntihagire abikekana canke ngo bagenzanye ngo uyatoye umugambwe uyu canke uriya nibagume basangira kabisi n'agahiye vyamye biranga uburundi ni muri iyo ntumbero dusubiye guhamagarira abarundi bose bacitwa impunzi kwikura ko ico ceyi bumve ko uburundi ari igihugu cabo batahe tucubake kuko niyo mpetso yacu umugambwe cndfdd ukaba kandi usaba abarundi bose mu gushigikira indongozi bitoreye boguma bafatanye mu nda bagize urunani rw'intamenwa mu kubumbatira amahoro n'umutekano aya matora natubera ikimenyetso c'ubumwe ntihagire uwukindaga uwundi canke ngo yigunge umwe wese gutyo uba umunezero w'abarundi bose n'umugambwe iprona watahukanye ikibanza ca gatatu n'amajwi angana n'igice kimwe n'uduce dutandatu kw'ijana wamaze kugira ico ushikirije abere gashatsi atwara uwo mugambwe mu itangazo ryiwe atangura keza umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi ku ntsinzi yatahukanye ari ikimenyetso gikomeye c'intwaro ya demokarasi usaba umukandida evariste ndayishimiye ko yobandaniriza ngaho maze intwaro ibereye ishinga imizi mu gihugu gasito sindimwo umukandida w'uwo mugambwe iprona arashima nawe nivyavuye mu matora agashimira abadasigana ari bo banywanyi b'umugambwe wiwe bamutoye asundi kuguma batekanye ugiye kuba umukuru w'igihugu nawe evariste ndayishimiye kwihatira ku guteza imbere igihugu naho biri uko umugambwe senele waronse ikibanza ca kabiri n'amajwi ari ku bice mirongo ibiri na bine n'agace kamwe kw'ijana gaye vyatangajwe na seni uwo mugambwe uvuga ko ufise ivyemeza bikwiye ko ari wo watahukanye intsinzi ukavuga ko wibwe amatora agatogwasa umukandida w'uwo mugambwe amenyesha ko yiteguriye kwitura inzego zijejwe gutatura amatati y'amatora ariyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro icyo bikoze yavuze ko hakiri kare kugira ngo agire byinshi ashikiriza byatangajwe na seni bizorinda kwemezwa na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo bibe ntabanduka aho niho uzoba atashimye ibyavuye mu matora azoca yitura inzego nk'uko itegeko rigenga amatora ribivuga Pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije twayabateguriye kandi tuyabagezaho na bagenzi banjye bose dukorana hano i washington dc turi iwacu buri wese ya virusi ya korona mugire umunsi mwiza kandi namwe mwirinda iki cyorezo cya virusi ya korona murakarama